tshedimosetso o reditse motsweding fm konka bokamoso advocate dumela re go amogetse mo motsweding fm bo ke tsogile ebile ke tlhotse bontle thata fela advocate re ka utlwa wena ee no wena ke one re amogele fela o itse re ralalle serame ee advocate we a re bue ka bana ba rona kwa dikgotlatshekelo bontsi ba nako ke mabaka a feng a dirang gore bana ba feletse ba fitlhile kwa kgotlatshekelo lebo e re ke dumedise moreetsi pele moreetsi dumela ke mme molimalete lebo ka dinako tse dintsi e ba gore bana ba e ka ba gore ke bona ba le ka mo tlase ga kgatelelo ya ya ya ya ya ya botlhokotsebe e ka ba gore ke bona the offenders ke ba ke bona ba ba tshwerweng e ka ba gore ke bona ba belaelwa e ka ba gore ke bona ba ileng e gore ba dirisiwa ke ba bangwe go dira tlolo molao jalo kana o fitlhela motho a le motona a ba a bona gore a mpe a dirise ngwana gore a tsene ka letlhabaphefo ka gore ngwana mmele wa gagwe o monyenyane a ba a kgona go mo tsenya ka letlhabaphefo gore e be ene yo a kgonang go ile go somola dilo ka mogare ga ntlo fela jalo mm. kapo e ka ba gore bona bana ba ba abusiwa ba ba ba bolaiwa fela jaaka re bona abuse ya bana e le kwa godimo ka mefuta e fapaneng e ba bona ba ba leng ba betelwa fela fela jalo ka jalo ge ya ka o simolotsa o tlhalosa e ka ba gore ba tsena e le bona ba belaelwa kapo e le bona dipaki kapo e le bona the complainant tse e leng gore um tlolomolao e diragetse ka ntlha ya bona kapo godimo ga bona mme thata-thata gape ebile e diragala le ka mogare ga lelapa e dirwa mm. ke batsadi kapo o mongwe wa lesika o e leng gore o ntse a tlogetse le ya ngwana fela jalo yaanong a re tsene mo go one tsamaiso ya teng ga ba tlhagelela kwa kgotlatshekelo a ba tlhagelela phasa la sa fela tsana go tletse batho kana e le ba losika fela kana e le ba e le gore bane ba tlile go tsenya ngongora kgatlhanong le bone kana ba e le gore ba tlile go baya nokeng go diragalang re ne le setshwantsho fela ee sentle ntle tla re bue pele ka ba e leng gore go diragetse tlolo molao e e diragetseng kgatlhanong le bona ke gore bana ba e le the victims tsa mm. abuse kapo tlolo molao e e rileng go na le molao o re o bitsang the children's act children's act e ya 2005 e sireletsa bana ba e leng gore tlolomolao e diragetse kgatlhanong le bona gagolo-gagolo ebile ge ka ba gore ke tlolomolao e e tshwanang le ya petelelo kapo gona go dirisiwa mmele wa ngwana mo dipetelelong jalo ka mo dilong tsa tiriso ya mmele sexually ba na le gore ba tshwanetse ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba lwa ba sireletswe ebile gape ngwana ga a tlhagelele mo kgotlatshekelo e motho o mogolo a tlhagelelang mo go yona mm-hmm. go na le the children's court e tla beng e kganela gore batho ba seke ba tsena ba tswa e se ba family e se ba ba support-ang ngwana e se ba ba thusang ngwana ka jalo dikgotlatshekelo tse dintsi tsa bana ke tse e leng gore di babalela tshireletso ya ngwana gore ngwana a seka kopana thata-thata le motho wa ntseng a mmetelela kapo a ntse a mo kgerisa a seke a kopanna le batho ba bangwe ebile a seka a bona batho ba ba leng ka mogare ga kgotlatshekelo e ka gore e tla mo dira so se re se bitsang traumatize ke gore e tla mo utlwisa botlhoko e tla motshosa e ka mo ama maikutlo fela jalo re be re dira gore bana ba ba seke ba tsena mo kgotlatshekelo e e leng gore e mo pepeneneng e batho ba bonang ngwana ka yona ba tloge ba motshosa maikutlo a ngwana a tloga a ya kwa godimo ngwana a tloga a tshoga a palelwa ke go mm. bua ka jalo thata-thata go dirisiwa batho ba ba bidiwang intermediaries motho o bidiwang intermediary ke o rupeletsweng mo tirisong le thusong ya ngwana ba bantsi ba bona ke di-social worker kapo ke di-psychologist ke di-councelors ba ba itseng gore ba go ya ka ka thupello ya bona ba tshola le sephiri sa ngwana jang ba kgona go bua le ene mo ngwana a palelwang ke go tlhagisa maikutlo ba kgona go bolelela ba ba mo kgotlatshekelo ene moatlhodi le ene eh, motšhotšhisi le ba ba ba emelelelang ba ba emelelelang e ka ba gore di-lawyera tse di emelelelang molatofadiwa gore ba mmolelele ka mokgwa ngwana a ikutlwang ka teng le ka mokgwa a buang ka teng a ba tsaya dilo tsotlhe tse ngwana a di buang pele ene o di tsamaisa ka eh, eh, yona tiriso ya system eo e, e, e leng e recordang e tsamaisang setsaya mafoko jalo go fitlha ka mo khoto yena yane intermediary o na le ngwana ka dinako tse dintsi ka mo kamoreng e ko kwa thoko ba be ba bona fela ka thelebišene ka monitor gore ke bale ba bua dipoto di atla dikarabo di a tsamaya di fitlha ka mogare ga kgotlatshekelo di tswa ka mogare ga kgotlatshekelo di fiwa ngwana ka leleme le le tlhaloganngwang ke ngwana wa nako eo wa wa dilemo tseo dingwaga tseo ka jalo thata-thata re dirisa motho o bidiwang intermediary gagolo-gagolo fa ngwana a le nosi e ka ba gore ene ke ene a beteletsweng ke gore ke ngwana o ileng e gore ke single witness ebile o ka mo tlase ga petelelo ya thobalelano mm-hmm, mm-hmm. yaanong um eh, advocate a re re ngwana ke yo jaaka o tlhalosa gore o lebeletse ka fa le wa utlwa utlwa le ka puo e a e tlhaloganya yaanong ga go na le ka ekete go apala e ekete yaanong gape molato o batla go boela ko gene seo se e bewa jang gore ngwana a se ka feletsanong a ikobonya a feletsa ikotlha gore goreng ke ne ke bua goreng go diragala se goreng ke tlile ka kwana senkane ka ngwana o ene ga a bone sepe oh. batho ba ba bonang ka mo kwa ngwana a leng teng le intermediate ke batho ba ba leng ka mo kgotlatshekelo mhm. ke gore ka mogare ga kgotlatshekelo ke gona ba bonang camera ele ya video ele mo thelebišeneng mo monitoring ngwana ene ga a bone sepe o bona motho wa a le ene o bona mme mmalwa a bile wa buang le ene ene a mmolelela gore o tla o ka re ko gore o ka re go tsere dikgang ngwana o bona mme o a tsereng dikgang le ena mmotsa gore nana go diragetseng ko kae jang re tlhalosetse ebile wa kgona le gore a mo thuse ka dimpopinyana ga utlwa o ka re um ngwana o palelwa ke go bua jaaka o bua o kare go bua o re o botsa gore ge maikutlo a ngwana o ka re a ka fa tlase ga kgatelelo re dira eng re dirisa go na le dimpopinyana a ke re jaaka mo lephateng la ge ngwana a betelelwa go na le dimpopinyana tse re di bitsang anatomically correct dolls tse e leng gore ka e be go le ya mosimane kapo ya monnanyana le ya mosadi kapo ya mosanyana ya tla beng ene a di fiwa a be a bontsha gore re bolelele nana gore lebo o bona go diragetse eng jang ge o sa kgone go bua dira fela ka matsogo jaaka ntse a dira ka matsogo a di baka mokgodi di le ka teng le tsamaiso yotlhe ya tiragalo yotlhe kwa tshimologong go apolwa dilo tso tsotlhe tseo le tiro yotlhe go fitlha e be e feleletse le ngwanao o tlabe a e dira yalo ka matsogo ka re itse gore ga a kgone go bua ka molomo le go tlhalosa le mafoko a gagwe a kerelebo ga mm. isa a tii ga isa a gole gore a tlhaloganye gore kana parte e re e bitsang kapo ena re e bitsa eng jaanong a ba dira fela ka matsogo go mo thusa gore mo a kgonang ga a lla a sa tlhola a kgona go bua mara tiro ya matsogo yona e lebeletse ke intermediary o mm-hmm. intermediary ene ke ena a tla a bua gore leboki a re jaanong ka pontsho ya letsogo le tiriso ya dimpopo tse pedi tse o tlhalosa gore go be go tsena fa ba be ba tswa fa ba tswa ka kamore e ba be ba tsamaya jaanong o dirang lebo ke bona lebo a apola eh, lebo a be go apola ya mosimane fela fela jalo diro tso tsotlhe ke gore lebo le ga sa kgone go bua mara matsogo a gagwe a go tlhalosa a ntse a lla jalo mme ga go ka fitlha mo e leng gore intermediary o lemoga gore jaanong ngwana o ga a sa tlhole a kgona go emelelana le tlhaloso e masisi e ya tiragalo e ka jaanong o gopola kana jaanong o fitlhela lebo yaanong ke nako e le botlhoko ba gage mmele wa gage yaanong o simolola o fila gore ka nako e kana ke ne ke le ka mo tlase ga kgatelelo a ba a sila botlhoko boo jaaka o ka re bo diragala gona jaanong a ba a simolola a thubega a lla ke gona jaanong mosebetsi wa intermediary ke gore a stope khoto e a barare ngwana jaanong maikutlo a ngwana a ka mo tlase ga kgatelelo ke kopa gore re ka emisa sebakanyana e tle re kgone re thuse ngwana ga a kgone go bua le matsogo a ga ga a thathafela ga re sa tlhole re kgona go bona gore sa nneng a batla go se re raya ke se sefe ka jalo ge go ya ka kgotlatshekelo e e tsamaya ka pace le maikutlo a ngwana mm-hmm. re be re re gona jaanong intermediary a tlhalosa a re se le se bonang ga jaana re kopa gore e tse re fe ngwane o boikhutshwanyana a ke a go nwa metsi a ke a kge moya re ke re berekane le ene maikutlo a re tibale e tla re mo morago re be re le bolelela re bolelela moatlhodi gore re ka nne ra boela ka fa phaposing wa bone ke gore motho o gatile ngwana le maikutlo a gage gore motho o e le ngwana re tshwanetse re mo thusa gore dikgang tsa gage di be di tswelele ko kwa ntle ga re batle gore re be re di tlogele kapo di be di re latlhegele ka jalo sengwe le sengwe fa a batlang go se bua se be se fitlhelele mme se sengwe eh, eh, ausilebo se ke batlang go se tlhalosa ke gore tota-tota go dirisa intermediary go be go nna botlhokwa ka gore re tsamaya thata re kopa le gore timetable ya ngwana ya kwa sekolong e be e le teng a ke re jaanong lebonyana o tsena ka eighty kwa sekolong ee. a ba a fiwa break ya nine o'clock a ke re wa bona gore le ga le ko crashe tlhaloganyo ya gage e ka tshwara fela ka ura kgantele ya lesa wa bona gore ee jaanong ka re o sa tsaya lebale mhm. tsona di-break tseo le diphiroto tseo tsa ngwana tseo ke tsona tse re batlang gore timetable ya gage e isiwe ko lekgotlatshekelo e tle re ge re re re tsaya bopaki mo ngwaneng re be re re lebo kapo moli wa go tsena mo witness boxong ena a go bua go tloga ka eighty go fitlha ka nine ge re nine re lebeletse o oh, o nna le nakonyana ya go ja re a tsaya re a ajena go raya gore re tsena mo breaking re tsamaya le ene ka pace ya gagwe ka gore ge re ka be ra mo gatelela thata go dira go phala ka mokgotlhaloganyo ya gage e tlwaetseng go dira ka teng gantele ngwane wa re makatsa go raya gore ga isa e a bee le nako ya go ikhutsa re mm-hmm. lebelela gore ka nako e wa ba kgalara a painter and then ka nako e wa breaker le rona go raya gore kgoto ya ajela mm. after thirty minutes wa ka gore ra re o ne a dira di-building blocks ka nako e jaanong re ka kgona go tsaya dikgang le ene mokgoto ka gore wa ditlhaloganya a gage o ka re e fodile ge e re jaanong e re break a itse gore le rona re tshwanetse re a jone fela jalo ge e re ka re ra re motshegare ya re ra re ngwana ke nako ya gage ya go robala ra itse gore e eh, ee eh, oho go fedile jaanong mm-hmm. ga re ka ke ra tlhola re bua le ene a mpe re a jene go fitlha ka mmamotso ka gore o tsela ke re wa utlwisisa ee, ee, ee. ee re dira yalo gore a se nna mo tlasa kgatelelo ehe advocate re lebogile thata fela um o buile go le gontsi go tlala seatla mme ga ra fetsa ke kgang e, e telele e mo nakong e, e tlang re tla lebelela fela jalo gore ditshwanelo tsa bone go netefadiwa jang gore ga di gata ka kewe ka nako ya tsamaiso eo sa ntlha sa bobedi re tla be re lebelela fela jalo gore ga ba setse ba tswile ba le ko gae a ga bana tshosomeso e ba e bonang go tswa ko batsading kana ko go ba ko bathong ba bangwe ba e le gore ba tshela le bone se e le gore se ka fetolwa selebo sa kgetsi gotlhelele re tla lebelela mo nakong e e tlang ra leboga ee e tla nne nna kgantswelelo peleng kgonne a kere e, teng e fela for advocate re lebogile re lebogile thata ke advocate mo lemaleteng re bua fela jalo ka tsamaiso ya kwa kgotlatshekelo ga go ile go seka ngwana kana ngwana e le paki tsholofelo ke ga boitsetse go le gontsi ga ke itse nna ga ke ntse ke reeditse fela ke ga um ke nna le tshogo gore ao bathong bana ba rona ba ba feleletsa ba tsamaya mo dilong tse dintseng jaana fitlha lefa le ngwana a fiwa mpopo a fiwa dimpopiso gore a dire dilo tsotlhetse o tlhola a di diriwa o bo naganala fela jalo maikutlo a ngwana o gore ngwana o traumatized go le go kanang kang ga wena o le mogolo ga selo sengwe se se maso se ka go diragalela wa go wa go feletsa maikutlo a gago a tlhakatlhakane thata fela jaanong naganelang a bana ba rona se ke mosoding fm konka bokamoso re semeletse ke thulaganyo e o e le lebo le abile ke nna yo